murumva ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubagezaho ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda twumvikanira hano i washington kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye tsiyene karekezi mwese kandi aho muri mutwumva ndabasuhuje muri uyu mwanya twibande ku makuru yo ku burundi aca aragenda ku iyo modokari baca arugurura urugi baca bamubwira ati njira aca arinjira ubwo nyine baciye bugara imodoka ica iragenda gushika ubu nta n'umwe aramenya aho aherereye uyu ni umunyagihugu wo mu ntara ya kirundo mu burundi aravuga ku inyerezwa ry'uwari umuyobozi wabo iyi nkuru ku baturage bo mu kirundo muri komini bugabira bagaragaza akabaro kabo kimwe n'ibisasu byumvikanye mu rwa mukuru burundi bujumbura uyu munsi tubazgarwaho gato mu biganiro byacu ku ijwi rya amerika mwese mugume ku maradiyo yanyu ni ijwi rya amerika i washington dc mu murwa mukuru burundi bujumbura muri za karitsiye cyane mutakura na cibitoke kuva mu masaa tanu y'amanywa uyu munsi humvikanye amasasu ndetse n'urusaku rw'amagrenade kugeza ubu ariko ntituramenya niba hari abantu bishwe cyangwa se niba hari ibintu byangiritse muze kubikurikira mu byo thomas kamindi yaganiriye n'abanywanyi b'ijwi rya amerika mu kiganiro muri isanga tubabibagezaho mu kanya gato muri make umuryango w'uburayi ejo kuwa gatanu watangaje amazina y'abategetsi bane Burundi wafatiye ibihano abo bantu ni bizimana godefruwa umuyobozi wungirije wa polisi y'igihugu ndirakubuca gerve uzwi nanone ku izina rya ndakugarika ni umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya polisi mu biro by'umukuru w'igihugu generale niyonzima mathias joseph uzwi ku izina rya kazungu ni umukozi mukuru mu biro by'iperereza na generale ngendakumana leonard wahoze ari umujyanama mukuru wa perezida pierre nkurunziza uyu kandi akekwaho mu bantu bakoze kudeta yabaye mu kwezi kwa gatanu yari igamije guhirika ubutegetsi mu bihano uburayi bwabafatiye harimo kubima impushya bita viza zo kwinjira mu bihugu byo mu burayi uko ari makumyabiri n'umunani no gufatira imitungo yabo aho iri hose mu bihugu bigize uwo muryango w'uburayi uburayi kandi bubarega ibikorwa byo kubwicanyi no kubuhungabanya uburenganzira bwa muntu birimo n'urugomo cyane mu gihe cy'imyigaragambyo n'imigumuko yabaye mu mezi make ashize twifuje nanone kugerageza kubona umuntu wasesengura ku buryo bwumvikana impamvu y'ibi bihano n'icyo byaba bigamije cyangwa se n'impamvu abantu uko ari bane ari babifatiwe kugeza ubu ntituramubona ariko turabizeza ko tuzakomeza gushakisha tukabona uwatubwira ku buryo busesenguye ikibazo ndetse n'impamvu ibi bihano mu ntara ya kirundo mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'u Burundi abanyagihugu barenga ijana na mirongo itanu ku mutumba wa kiyonza muri komine bugabira uyu munsi bazindukiye ku by'umukuru w'umutumba bavuga ko bazindutse kugira ngo bagaragaze akababaro kabo bafise kubera ko umuyobozi wabo yanyerejwe n'abo bavuga ko ari polisi ni inkuru ya mugenzi wacu uri mu kirundo jean bosco ndarurinze
ntibamuzane ni ukuri ko imana aboneka amaraso arameneka arameneka
aho ni imbere y'ibiro by'umukuru w'umutumba kiyonza muri komine bugabira abo mwumva ni abanyagihugu barenga ijana na mirongo itanu bazindutse mu gitondo cy'ubu wa gatandatu kugaragaza akababaro bafise inyuma y'aho nesitore ndayizigiye yahora abarongoye yurijwe imodoka y'abapolisi akajyanwa ahantu hatazwi ku mugoroba w'ubu wa gatanu mu bari aho hari ababyumvise gusa n'ababyiboneye uko yatwawe twumva ngo bamutwaye ejo ariko ntituzi iyo yagiye ngo yatwawe n'imodoka itagira ipurake ariko abo bantu bamutwaye ntitubazi bo yari imodoka ya dubure kabine yari irimwo abapolisi batandatu umwe yaje amusanga ngaho mu biro acamubwira ati umushefu w'iwanje aragukeneye ngo konsiyo yaciye asohoka aca aragenda ku iyo modokari baca arugurura urugi baca bamubwira ati njira aca arinjira ubwo nyine baciye bugara imodoka ica iragenda gushika ubu nta n'umwe aramenya aho aherereye mu muryango wiwe bafise amakenga ku mutekano wiwe ubu ni umwe mu bavukanyi biwe kuva iyo saha twarondeje kugeza ku mugoroba twarashyitse no mu ruheye kuri komini turabaza ko uwo muntu yoba yahaciye batubwira ko haciye imodoka igenda irengana itahagaze kugeza iyi saha muri iki gitondo nageze ngaha mu kirundo nakomeje mbaza n'umuhituzi ngo apfungiwe aha twarabajije buri amatara tubwira ko ibyo bintu atavyazi tubajije musitani atubwira ko atavyazi tubaza umukuru w'igipolisi mu bugabira atubwira ko atavyazi kugeza ubu dufise amakinga ko umuntu ashobora kuba yanapfuye dushobora kwemeza ko ariho kuko ba- yatwawe n'abantu tutazi b'abapolisi kugeza iyi saha nta na kimwe tuzi abanyagihugu bari baje kugaragaza akababaro aho nestori ndayizigiye asanzwe akorera bati uburongo umugambwe sndfdd ku mutumba kiyonza niwe ari nyuma y'iryo hagarikwa ryiwe kiretse abantu bat- yatsinze mu matora nibo bari bafise akangonongono bavyidogera abo bantu n'umukuru w'umugambwe sndedefded ntibahuza kuko ntisiwe yashaka ko ariyo twara uyu mutumba bakagenda barirata ati yadutsinda yareka kuri uyu mutumba wa kiyonza ntazoshobora kuwutwara mpaka apfuye cankwe em, uko ariko kose tuzogenza tuzohiga uburyo bwose bubaho ntadutwarane ashigwa apfuye burya n'abavuze ngo tuzomutora natwe turi ku rutonde ni umwanya n'umwanya natwe tugapfa kuko bagenda batwidogera natwe cane ucumi reveriyano arongoye umugambwe sndfdd ku mutumba kiyonza n'ubwo atemeye ko tumufata ijwi yatumenyesheje ko atangorane na ntoya zari hagati yiwe n'uwo yaraye afashwe ku bijyanye n'uko hari ako yari amufitiye kamuka ku matora yo ku mutumba bucumi reveriyano avuga ko atacobopfa kuko atari mu bo bahiganwa iyo ababura amatari w'intara ya kirundo merikiyo runankwa rene mukandori musitani wa komine bugabira canke umushikirizamanza wa parike ya kirundo gerard niyokindi bose bamenyesha ko bavyumvise babibwiwe ko ataco bazi ku ihagarikwa ry'uwo mukuru w'umutumba kiyonza twagerageje kurondera uwurongoye igipolisi mu ntara ya kirundo itelefoni yiwe yari izimije ariko buramatari w'intara ya kirundo yabwiye ijwi rya amerika ko bamaze kuvugana n'uwo arongoye igipolisi mbere ko baza bamaze kuvugana ko bagiye kubandanya barondeza mu gihe biboneka ko uko umwanya ugenda ariko agashavu k'abanyagihugu kongerekana rene mukandori musitanteri wa komine bugabira avuga ko ategekanya gushika aho ku mutumba wa kiyonza mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc iyi gahunda y'ibiganiro byacu tuyibagezaho buri munsi ku murongo wa fm mu rwanda ni ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi mutwumvira ku murongo wa fm ijana mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mwadukurikira kandi no ku rubuga rwa interinete kuri aderesi yacu ariyo radiyo yacu kubifuza kutwandikira mwatwandikira aderesi yacu ya imeri ni radiyo yacu arobazi gmail akadomo kome mwadukurikira kandi kuri facebook nanone mukoresheje ijambo radiyo yacu turacyari mu burundi mu ntara y'amakamba abadandaza bo muri komine ya kibago basaba obr ni ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro gufungura ibiro byacyo muri iyo komine ibyo nk'uko abacuruzi babyumvikanisha byatuma babasha kubona ahantu barihira imisoro bagomba leta umunyamakuru wacu fidelite ishatse ari aho imakamba niwe uduha iyi nkuru
komine kibago ni imwe mu makomine agize intara y'amakamba mu mpanuka bw'igihugu cy'u Burundi ikaba ihana urubibe n'igihugu cya tanzania igice cyinshi bidandazwa nka vyose birangwa aha muri komine ya kibago biva mu gihugu kibanyi cya tanzania kandi birangurirwa ku isoko y'amaragarazi iri ku mupaka w'urundi na tanzania muri komine kibago nyene aba n'abadandaza bo muri komine kibago twaganiriye ahanini iyo soko ya maragarazi igizwe n'abatanzaniya kuko nibo bashoraho ibintu byinshi cyane dufashe nk'umunyu nta handi ushobora kuva atari muri tanzaniya ibintu bijyanye n'amamate a- ayo bita amadodoma cyangwa amabanko cyangwa ibintu bijyanye n'ibyo bita amayiboyebo abarundi ibyo bashora ni ibintu bibayabaye ifu y'imyimbati imigenderanire hagati y'abadandaza n'ikigo cy'igihugu kijeje gutoza amatagisi n'amakori obr yifashe nabi mbere wumvirije icyo abadandaza bo muri komine ya kibago bavuga ko ico kigo biroroshe gutahura ko barabana y'ingwe nk'ubu imodoka yawe bere yoza ngira mwaca muvyibonera ubonye n'amagisida mema arashobora kuba kuko usanga abantu abamotari babonye barahahamuka bakiruka hari n'abemera bagaca mu mayira iyi moto itoshobora gucamo nico gituma rero obere ino iri nziza mu mabarabara abantu usanga imitima yahagaze bakabona yuko umenga ni ikindi kintu gihambaye cane ni ukuvuga yuko itazi iminsi yose n'ibintu bya rimwe rimwe ni ibintu vya rimwe rimwe si ukuvuga ko izi minsi yose muba muzi iminsi bazirako oya ni sipurize nta muntu bateguza tuno munsi turazi gusa ujya wumva nk'abatanguye kubabona bariko batanga inkuru bakavuga tuno munsi oberi ikirazi mu kirundi bati utambana mukeba nakubita urugohe kubera ko badandaza batazi neza umunsi n'isaha umukwabu w'ikigo oberi kubera ko abavuye kurangura muri iyo soko ya maragarazi bagenda bagavye kandi hagati y'abava n'abagenda kurangura iyo bahuye bagenda barabwirana amakuru y'ingene mw'ibarabara vyifashe kw'ibarabara rigana umupaka wa tanzaniya aho isoko ya maragarazi kw'imetero nkeya uvuye ku mugwa mukuru w'ikomine ya kibago duhuye n'abunguruza aho n'ibintu ku mapikipiki babiri umwe muri bo ariko aja kw'isoko ya maragarazi uwundi nawe ariko avayo nk'ubu tuvuye ku muragarazi kurangura amashuka kabazanwa n'abaha bavuye i tanzaniya wewe eh, weko urabazanya na mugenzi wawe ngo ngaho imbere uhabona gute urashaka kuvuga iki jewe mu bisanzwe kubera iyi pikipiki nkoresha isanzwe atari iyiwanjye ariko ndabaza kugira ngo numve ntibahave batwara ipikipiki y'abandi kugira ngo ntibihave binkwegera ingorane kuko bisobanura ko rero mugenda muravundanira aga- akagohe ego vrema mu ibanga ry'abamotari turabwirana hari nka obstacle imbere ishobora kutugirira nabi turabwirana nk'ayo babwira ko hariho abantu bawobereye hajya imbere wacu ugireke jewe mu bisanzwe naca mfata nk'ahantu ku muhana nka- nkabiksaho imoto hanyuma nkaba ndarindira bakarengana hanyuma nkapakira uwo muzigo nabo ntwaye tukabandanya ingwara nyamukuru abadandaza bafise dufatiye ku byo batwiganiye ni yuko iyo bafashwe n'ikigo obert baca bacigwa amafaranga menshi y'amande mbere ugasanga rimwe na rimwe yarengeje igiciro cy'ibidandazwa byabo aho usanga bamwe muri abo badandaza baca bahitamwo kutariha ayo mafaranga bakabiheberayo abandi nabo mu kwikingira baca batanga igiturire iyo bagifatwa ugaca usanga ari umuntu agiye kubigombora niho haca haba ingorane kuko hari aho bamufagitirira amahera arenze n'ayo yabiranguye kubera benshi bavuga bati mwabicishije inzira navuga zinyege tubaharuriye amahera ugaca usanga kure umuntu agiye kubigombora arishe amahera arenze cyane Eh, ruswa irabaho ukayitanga kugira urokore na dukeyi nka tufise umuzigo w'iraki zitatu barashoboye kukwaka ibihumbi mirongo itanu ku kigongwe bitabaye uko uriha ibihumbi ijana uriha abandi babo nyene babakora ku mipaka ku mabiyere ntumenya ngo uhaye naka kubera kugira ndagushikanya imbere ni ingorane ndende abo badandaza nabo bakorera mu kinyegero ntibiborohera mu byo bifuza harimo ko atamwana ikinono basaba ikigo cy'igihugu cyo gutoza amatagisi n'amakori obert ko cyo kugurura ibiro byacu muri iyo komine ya kibago nk'uko byakozwe muri komine ya mabanda bahana urubibe ikindi naco basaba ni uko ikigo obert coshyira imbere umwumvikano twe bazana ivyo biro tureke gukora twinyegeze bazana ivyo biro muri komine nk'uko muri mabanda nabo muri mabanda bamwe ntibariha mutu yose ikosa ryanyu kubona mukora munyegeza sikosa ry'iwacu kuko ntibyumvikane ko wova ngaha ukavana ibintu ngaha ukabishikana mu mabanda ngo ugiye kure hanyuma ngo uheze ugaruke twe dusaba nimba tubabona yuko tuba duca mu bintu wabi nibazane ibiro byabo muri komine nuko basi iyo oberi yopfuma irungika abakozi ahonye kuri iyo soko ya maragarazi ikagenda bukebuke ku badandaza hoba informasio bakabasigurira ku bintu bijanye na oberi bakababwira ati bimeze ukunye kuriha vyogenda uku n'uku n'uku ko benshi usanga batabizi mu gihe boza bakaza muri komine bakaronka ibiro byabo tubariye ati iki kintu kiri haya bishobotse ko tucumvikanye ko twuriha izo ngorane abadandaza bafise ubuyobozi bwa komine yabo burazizi tubabagije ico bariko barakora kugira ngo abadandaza boroherezwe musitanteri wa komine ya kibagoze none ishimwe yatubwiye ko akiri mushasha ariko ko mu maguru masha agiye kugirisha inama abadandaza kugira ngo batororokanye neza ingorane bafise hama azoheza aja inama nabo mu kigo cy'igihugu kijejwe gutoza amatagisi n'amakori obr kugira bigire hamwe icokogwa mu kigo BR twabarondeye turabakena twaba tutashoboye kumenya ico babivugako muri komine kibago intara y'amakamba fidelite yishatse ijwi rya amerika ku bakomeje kutwumva nongeye kubifuriza ikaze ku ijwi rya amerika kugira ngo mukomeze kuryoherwa na porogaramu zacu mu kanya gashize mugenzi wacu thomas kamirindi amaze kuganira mu kiganiro muri isanga n'abanywanyi b'ijwi rya amerika hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari bibanze ku bibazo binyuranye nk'uko bisanzwe buri wa gatandatu thomas kamirindi n'abanywanyi b'ijwi rya amerika turi kumwe na diyufu niyo nkuru diyufu wiriwe nyiriwe buke buke buke buke kubera iki se diyufu we buke buke kubera amasasu yo kumutaka baguma tumena amatwi kweri kuva mu gatondo urahegereye kumutakura Eh, ne- ndi ngaha mu ngagara kandi mu ngagara haregeranye no kumutakura tubwire neza se nyine bwira abantu bumva ijwi rya amerika uko wabyumvise Ya, kweri gusa icyo twosaba ni uko boja mu biganiro bagatorera umu- inyishu ibi- ibi- ibibazo bihari yego hanyuma twebwe abanyagihugu tuka- tukareka kudatorwa mu mporera kuko aba- cane cane nitwe usanga turiko turahagwa ikindi naco ikindi naco turashimira uniyo erupeyene ku bihano yarayifashe kuko cyane cyane ry'amazina yarakunda kugaruka cyane cyane twebwe duhegere twarakunda kumva ry'amazina cyane cyane havuye muri rya ry'urya adashyigikiye leta bahoye ngo ni uko yashyigikiye abashatse gutembagaza ubutegetsi naho ubundi haba asigaye bose ibyo bihano kabisa byari bibakwiye ye urakoze cyane dyufu we ni umunsi mwiza ye nawe james wiriwe yego ntiriwe uri kumutakura yego tubwire rero uko bimeze kubera ko wateye akamuti twe kumutakura baturembeje n'amasoro yego nk'uko mwabyumvise kandi nk'uko mubanda yamubyumva n'ubu ntibirahagarara n'ubu bibandanya biba byatangwa nko mu masaa atanu ku masaa sita uko ariko mvugwamo rw'amasaa sita abona abayarasa ariko tugiye kuraba kuba twaciye twinjira mu mpangu nyine ariko bariko bararasa barabapolisi barabapolisi nibo barasa sinzi ibyo baba bariko bararasa ibindi barasa abanyagihugu ntabyo tuzi ubu amabarabara arugaye ntawe usohoka kandi ntawe uduga yego twe dusaba yuko boturose umutekano ari ibyo biganiro bikaba ariko abantu bose bakaronka agahengo james kuvuga ngo ni abapolisi amasoro yatangiye kuvuga uri hanze y'igipangu jesi mba kumutakura gusa niho ndi ubu umwanya niho nari nagiye kuramutsa bagenzi banjye eee Eh, ariko amasoro yatanguye yatanguye kuvuga twebwe turi hanze ariko abayatanguye kuyarasa n'abapolisi nyuma rero imaze gukara baciye bugara amabarabara ubu ntawe uduga kandi ntawe umanuka twagumye tuca twinjira mu mpangu ariko ibyo twari ko turabona abari abapolisi bariko bararasa ntitwabona ibyo bariko bararasa mwababonye neza twabonye none turobega umupolisi cyangwa nimba atari abapolisi ngana imbonera kure zambaye im- imyambaro y'abapolisi ngira ngo yumva ubu biragoye gutandukanya umupolisi n'imbonera kure ariko abo twabonye bari bambaye impundu z'igipolisi none se wabonye barasa hehe barasaga mu kirere barasaga he U- ubu uri nga- hariho ngaho kuri duze ku mutaka uri kuramanuka gato hari hano kuri duze ku mutaka bahagaze bazuye abantu ntibaduke Mm.
bo barasa hejuru hakaba hariho n'abandi bari haku mu mutaka ku ry'umunani ku ry'indwi barasa batumbere- batumbereza abantu ni ukubera abantu bahavuye bi- binjiye mu mazu james urakoze Oya, ah, dufite ikindi kibazo ku byerekeye ibi- ibiganiro yego yego twe ikibazo byinshi gifite ni uko mvu- mvuga ati ibiganiro batumako ibiganiro mbe tugiye kuraba abantu mu- umuntu abitumako ntawe uhari basaba yuko rero bose abanyepolitiki borondera kwanza umuntu abituma kuko umukuru w'igihugu ntashobora gutuma ko ibiganiro atemerwa n'abantu bose Mm.
ni ukuraba umuhuza bakazana umuhuza yemerwa n'abantu bose bagatunganya ibintu hano ibindi nabyo by'ibihano barabibafatiye bajya abantu bane bijya n'ibintu byo guhuma amaso abantu bijya bihano ku bwanjye n'ibihano bitanakwiye gufata igihano bakazungu bande n'abantu muri muri ayo mu- niyo nimba ari muri ibyo bihugu byo hanze muri erope Mm.
abantu batagenda bibigwagaho muri kongo none bumva babafata ibihano biba- biba budike uko no kuduhuma amaso amakongo hariho abantu bari bakwiye gufatirwa ibihano kandi biboneka james kuvuga ngo hari abantu bari bakwiye gufatirwa ibihano we wumva ari nk'abandi Nka- nk'abantu batu- abantu ba- bariho nyine bari- bo barabazi sinonda kubadondagura bora mu menyeshamakuru barabazi bariho bariho barabazi kuko bajya bakazungu bandi barafise ababatuma yogira akazungu niwe yituma kugenda kugira ibyo bamufata ariko barafise ababatuma bajya babatuma nibo bakwiye kubafata barafise abari hejuru yabo n'ajya amazina niyo bazi james ndagushimiye Alo, yego nawe murakoze turi kumwe na gilbert gilbert wiriwe neza yego n'amahoro mukebuke kuki ari buke buke se gilbert abo bantu bari kubarasa ngaha mu gisagara b'abapolisi barasa hariho eh, umushikiranganji w'umutekano yitwa eh, bunyoni yarasizeho eh, icyo bita brigade speciale igiyeho vuba turazi yuko ngira ifise misiyo yo kuja gutorotira abanyagihugu cyane cyane mu makaritsiye yagize i- i- i- imyiyerekano niko se gilbert iyo uvuga brigade special minisitiri w'umutekano yashyizeho yayishyizeho ku mugaragaro yaciye iteka ara- araryandika rinyura mu igazeti ya leta cyangwa ibyo tu yego ibyo iyo- i- igiyeho vuba turazi ko igiyeho vuba ubibwirwa n'iki se ko yayishyizeho iyo twarabisomye ku- twarabisomye turabizi ni- ni uko atamaradiyo ariho ivyo vyovuzwe wabisomye hehe ariko kubera t- twarabisomye ku ku ngurukanabumenyi tura- turabibona none byaba ari ibihuha gilbert ntabwo ari ibihuha tu- biriho biriho iyo mi- iyo ko- i- i- iyo iyo ntuzenya barayisizeho iriho ariko jyewe nibwira yuko umushyikiranganje atapfa gukora mu kirere gutyo akoresha amategeko ibyo bita arete eswe hari arete Eh.
yigeze ibaho ishyiraho iyo brigade special I- i- iyo brigade yarasohotse gusa nuko tutabime nuko tu- atamaradiyo ariho dushobora kuvyumva ngo dushobora ngo ngo bayitubwire bumva ibyo ni- ni- si ibintu bica bija ku mugaragaro tuza tubona abapolisi baza akarasa nk'uko bari barasa kumutakura wajiribe twumvikane nubwo nta nubwo uvuga ko nta maradiyo nubwo uvuga ko nta binyamakuru byigenga bihari ariko iteka Eh.
rye- ry'umushikiranganji arete isohoka mu igazeti ya leta journal officiel journal officiel so ntabwo Eh.
ushobora kuyigura eh ukayigura ukisomera ukamenya nimba ibintu ari ibyo byo byaranditswe n'amakuru iyo n'amakuru ina- yaranditswe n'iketi ya- yaranditswe twarayibonye twarayibonye eh wabonye iceti ye ah biracitse Gilbert biracitse yari arimo atubwira ibya brigade special ibyo yita brigade special eh, we uko abivuga ngo yaba yarashyizweho muri polisi na minisitiri w'umutekano ibyo ngibyo ni ukuzabikurikiranira hafi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Thierry wiriwe mwiriwe mwiriwe umeze ute se Thierry aturaho ni buke buke nyine ni- ni ibyo- ni ibyo mu burundi nyine wowe uri hehe ubu ngubu genda bujumbura ni mu gisagara cya bujumbura terera rero ego jena agomba guterera ku kintu cyerekeye umutekano ye bo jese ndabona ko umutekano mu- mu majambo make hariho amakaritsiye usanga aga- ageramiwe gusumba ayandi ariko urigiye kuraba jya novuga ko umutekano mu bisanzwe jya novuga ko ute- uterwa na n'abapolisi mu majambo make kubera iki se kubera iki Thierry ntushobora kumva ukuntu umupolisi aza mu ikaritsiye za zindi nyine akisubiriza gatatu gatatu kandi hari izindi karitsiye badasaka ngo bumva ngo bariko bararonderamo ibigwanisho Mm.
mugabo mu gu- mu gusaka ibigwanisho ugateza umutekano muke Jewe ndavye nk'ukuntu ushobora gusanga uwo munsi bagiye kwibarabara kanaka bakaza bakugariza Mhm.
umwana ntate ku ishuri umuvyeyi afise imbanya akahapfira canke ku- akagira izindi ngorane kubera yabuze aho aca uka- ukavuga none we mu kurondera umutekano uteza iz- uteza izindi ngorane uteza uruhagarara canke nagira boro- borondera ubundi buryo bacishamo ku buryo ivyo bigwanisho nimba bihari babirondera hose apana kuvuga ngo ngo, ngo barondera hamwe amakaritsiye mwamwe mwamwe ugasanga barafata umuntu bakamuhohotera agakubitwa ka- abandi nabo bagajanwa kubohwa Situ- sinshobora ku- sinshobora kubyumva ukuntu rero wumva ngo umutekano hahandi hahandi nyene hahandi nyene umwanya wose mu makaritsiye amwamwe Thierry ndagushimiye yego namwe murakoze radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe nanone na Yves Yves wiriwe neza wiriwe kuri mu rusaku Eh, ndi mu gisagara cya bujumbura hagati eh uri mu mujyi rwagati pe hanze witemberera Eh, ariko eh, turafite ingorane nubwo dutembera hari hatagenda neza
aho hatagenda neza ni hehe hatagenda neza ni kumutakura uva mu masaha yine ariko harumvikana amasasu nk'abantu dutahayo rero twabuze aho duca kugira dutahe
none se namwe mwegereye kumutakura Eh, turahegereye niyo dutaha gusa mu gisagara hagati tugenda tugiye kurondera ubuzima eh utuye mu mutaku kumutakura Eh, amasasu uri kumva urumva ari amasasu menshi ni amasasu make ameze ate amasasu twebwe yatangiye kuvuga twamaze gushika muri ville rero abavuye no batubwiye ati ntibikunda ntibikunda nta n'imodoka ubu iriko irarengana ziriya bisi nini nizunguruza abantu ntizihaca ubu ziraca ku rundi ruhande zigaseruka ahantu bita muri kamenge zikagenda za kinama ni ukuvuga umuntu ataha ku mutakura ntabwo agenda ibarabara rirugaye none se bakubwiye yuko ayo masasu aturuka kuri bande ayo masasu yatanguye avuzwa n'abapolisi bashaka kwinjira gusaka abanyagihugu nabo bakanka yuko binjira abanyagihugu urashaka kuvuga ko bafite intwaro
intwaro ziriho mugabo urumva zibatwara nabi zidutwara nabi muri rusange Yves urakoze sawa sawa muragise neza namwe kuduha ijambo ye turi kumwe kandi na desire desire wiriwe mwiriwe wowe uri hehe se desire jendi ngaha mu ngagara nda hafi ariko havuka amasasa mu cibitoki cy'ibitoki ya bujumbura harimo amasasu ego n'ubu nyene ariko havuka kuva saa tanu none se urabitandukanya gute na mutakura batubwiye yuko mutakura naho hari amasasu none cy'ibitoke na mutakura ba- batangiye kurasira rimwe oya saa tanu hariko ha- barasa ku ry'icumi na kabiri ku mutakura ariko ubu amagerenade n'amasasa ariko avuga n'aha mu ngagara make make ese desire amasasu n'amagrenade bitandukanya gute Eh, ntibi- turabimenyereye ariko nivyo bamako amasasu n'amagrenade ntabwo bi- bi- bivuga kimwe oya ntibivuga kimwe urumva amasasu ba- ninge barashe menshi Eh.
gerenade nabo baza baracanga batera imwe Eh. none se uri uwo mu cibitoke oya je mbaha mu ngagara mugakaye nayo ni mu cibitoki none se ayo masasu yo mu cibitoke yo ubu hari abantu bakubwiye ngo araba- ni bande barasana kare yatawe kurasa abapolisi mugo ubu ntawe ubimenya wabwiwe n'iki ko ari abapolisi batangiye desire twe twari twamye mu cibitoki twumvise ababivuze mugo urumva ubu ntawe uzira ariko bararasa kuko Mm.
amasasu amaze kuba menshi desire urakoze yego namwe murakoze radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abanyagihugu bari kutubwira yuko mutakura na cibitoke mu mur- mu murwa mukuru w'uburundi bujumbura harimo havugira amasasu kuva mu ma saa tanu kuri rad- kuri telefone dufite anise anise wiriwe mwiriwe wowe uri heza anise Eh, ubu ndi meza na neza ndi mu mu mu nuze aha mu mu cibitoki hafi ya cibitoki cibitoke ya bujumbura yego terera ye intererano yanje novuga Mm.
ni uku- ni ukura- ku- kubona ibi bintu biriko biraba ngaha mu mu makaritsiye amwe amwe Mm.
abapolisi nibo mbona ko ba- bazana izo nduru zose ariko kuki mwese muri ku muri ku muri kurega abapolisi abapolisi barirasa se erega aba- abapolisi nibo ba- bategerezwa gucungera umutekano mu gisagara cyose mugabo ugasanga ari bo bariko bararasa je nyibaza none bariko bara- barasa nde niko se eri- nimba bagiye ku- ku- kugira umutekano ahantu bapfa kurasa gutya gusa- gutya gusa nta muntu nabo barasheho Eh, bo bavundi- no erega aba- no abanyagihugu ko ko atabigwanisho bafite baba baba barasa abandi ba- barasa hejuru cyangwa bakarasa mu bantu hari umunyagihugu umwe utubwiye yuko hari abanyagihugu bafite ibirwanisho wowe ntabwo ubyemera
yoca agenda mu gipolisi aka- agata- akababwira yuko yamubonye bagaca babafata elize urakoze cyane urakoze radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda belize wiriwe neza Yiriwe urihe se belize genda aha muti bitoki yego
nagira nsabe nk'intererano Mm.
Eh, ni kuri aha turi muti bitoki twumva ubwoba cyane ese ni cibitoki ya bujumbura cyangwa ni iriya ruguru Eh, iyi ya bujumbura ye turi kumva ubwamo bw'amasaku bwinshi cyane n'amagerenade yari
yewe nanjye noneho ndabyumvise koko
ahanya twinyegeze turi munsi y'ibitanda ntiworaba abana badugumiye niko se berize ubu ngubu wowe uri hehe N- icyo nshaka kuvuga mu, uri mu nzu cyangwa uri hanze ego ndi mu nzu n'umuryango nugaye ko ushobora gusohoka abana bameze bate abana baraha nyene mugabo ubwoba twese turicaye banyegereye bagize ubwoba badugumiye cyane urumva rero ntituzi ko no munsi bigera ingene tuja kurara ibintu vyavuye tubivuga kuva saa yine kugera amasaha y'ituza vyema turasavye leta iraba ingene ibigenza ni ukuri turaveye nabi imitima nk'abantu barwaye imitima sinzi ingene tuhava turara niko se berize wu- wu- wumvise abarasana nimba hari amakuru mwagiranye n'abandi banyagihugu m- murasanga bari kurasana ari bande urumva ntitumenya abantu bariko barasana bari bo mugabo hariho abantu bashobora gusohoka hanze bakarunguruka babona abapolisi ari bo bi- bagendagenda barasa urumva hariho abantu bamaze gutimba bakaraba neza bakakika bakaraba ukabona abapolisi bariko bararasa mugabo ntituzi bidakema abantu bariko barishana bari bo ariko se ko hari igihe umuvugizi wa polisi yige- hashize igihe yigeze kuvuga yuko hari abantu badakorera inzego z'umutekano bambara imyenda y'abasirikare cyangwa se abapolisi ubwo byo ntabwo byaba ari abantu binyegeje gutyo baka- bakambara imyenda ya leta bakagenda kurasa kandi atari abapolisi Aha, nyakuri natwe rero hano dufite- Eh, natwe hano dufite ubwoba kuko kuki- na niyo myambaro iva hehe Mm.
bayikura he Eh, ihabwa ihabwa bayihabwa nande aho rero niho dufite amatsiko kuko tuyo tubonye bambaye umwambaro tuvuga ko ari abapolisi Eh.
rero n'ukuri nibagerageze nimba ari ibyo bigwanisho bikure mu bantu ariyo myambaro yambara abatabijejwe bayikureyo n'ukuri turonka amahoro twe abanyagihugu bato bato turababaye cyane
turamushimiye Thomas Kamirindi n'abatumire n'abanywanyi b'ijwi ry'Amerika mu kiganiro muri Isanga mwumvise mu kanya tubararike kandi ikiganiro muri Isanga nanone n'ejo ku cyumweru ubwo isaha n'imwe saa kumi zo ku gicamunsi namwe muzakitabiraho muri mutubwire ibibazo biri aho iwanyu mutubwire n'umuti mubona ibibazo biri mu Burundi byabonerwa umuti hano kuri mikoro i washington kuri rya amerika mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mbashimiye kuba mwitabiriye gahunda zacu n'uruhare mwazigizemo radiyo ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu mwese kandi mugire umunsi mwiza